so some of una wey be say dem come say ah maureen wetin e no come mean na is it that queen naomi is no longer uh, uh is no longer oni of ife wife make una take una tongue count una teeth take your tongue o oh, count your teeth it doesn't mean that is queen naomi no longer oni of ife wife fine Their co-parenting, dem dey co-parent But you don't see all this of or anything where they do officially now. They go do a Olojo festival. If Queen Naomi na na Ooni of Ife wife officially, will she not be there? Will she not be there present? You know they see them the wife as they they they they. Now, only you can't turn yourself. You not be bad. You not be bad. now bloggers they are not helping matters bloggers they go call call. hey KBC do this hey KBC do that for Queen Naomi meanwhile Queen Naomi no dey palace Queen Naomi no even Queen Naomi okay as as Onio of Ife do so Onio of Ife is taking care of his son Tade which is his um, uh, responsibility to do so as a father to the son but you wan tell me say you wan tell me say you don't go fit compare when queen naomi is inside palace they marry oni of ife as wife and all of them maybe if they dey do something they go say okay na like this because now it can't be like say na queen naomi na im be side chick those ones they can't be wife they go want to address queen naomi a strange wife of oni of ife In no jail now, and a prophetess in no jail and funny enough it be like saying that we the blogger sef now we dey over over escalate this thing queen naomi not make her grand no don't make herself known say she don't want she no want now bloggers then they push and they push and they push am she come dey in between now she come dey in between now okay now if i were her if i were her if i know say my mind because even bible say you are neither hot you are neither cold it's either you are cold or you are hot <coughs> if not im spit you out because now a lot of people now are confused is queen naomi still married to oni if queen naomi is still married to oni are they now doing secret marriage are they now doing secret marriage? Is it that Queen me they marry your own husband secretly? I don't understand. Why will she even marry Ooni of Ife secretly? Is it because she's a prophetess or because she's an evangelist? It, eh, for me, the reason why she no go fit, why I no go want make she dey marry Ooni of Ife in secret be say Now she be first wife when be say Ooni of Ife marry introduced to all of us. so the worst thing when e be say go happen to woman before, for this life wey we dey so eh na make you no tell yourself the truth make you no tell yourself the truth at the end of the day water go pass garri na the truth be that so uh-huh, those of una wey be say una dey come dey hey eh, morindo morindo leave queen naomi alone o na una love queen naomi abi na una love am maureen no love queen be down that una love and well well una love and well well now wey be say this na 2024 where would they try to correct something so that if queen naomi not they marry oni of ife make one correct bobo marry am as e dey for her youth o oh, as e day fine like this as she dey her her prime Now the truth be that. or if e be saying e still dey marry oni of ife make we know the one wey would they. whether im e be wife then if they they do something e go come out as on your ife wife because as far as this whole thing look like now e come be like say bloggers are not taking advantage of the situation creating a things that are not and some of una don't come they used to di lie to di extent of now when person wan let una know exactly how things be when I come look the person like say na the person na e be the enemy and the person no one why the person they talk whether I like it or not these people they are public people Almost must to talk but at least if we with the blogger we they present something let us talk the way it is it is So what I? Only of ife and queen naomi dey of akure next tomorrow only of eh, ife and queen naomi private jet but as we they talk rich none of us dey bring evidence or dey show show una dis thing because we are trying to make money we want to make money at the ex detriment of the person wey be say una say una love because some people dem no want to hear the truth when queen naomi grant interview of that when he grant interview she said it she said she cannot go back to the palace say are they expecting her to go to the palace because of say to go join those women na so she put am to go join them meaning she is done she is done but now that she is done bloggers make una let una audience know say queen naomi is done with kabiyesi fine they have a child together all the occasion wey be say dem dey do for palace so e no get anyone wey be say queen naomi dey dey dey dey some people say she still dey answer ogunsi before nko if na you local government still dey pay you money and you still dey get some kind benefit you just comot like that. That is why i dey tell na say this whole thing wey be say happen to queen naomi now i don't like it na very bad situation and i just feel that na set up dem set am up at the end of the day if i were her and if my mind still dey say ah i go marry you. i no go fit just dey do that one o because wife na wife o oh. you can you can't be a wife small time you come turn baby mama e no work na no be say there is any form of <coughs> okay now no be women dey full that palace no be women dem dey the palace dey live there dey answer onion fife wife everything so me as i dey here so i no tell una lie i mean to dis Ooni of Ife gist and but if if we come dey over dey over blow out of proportion it's not even helping her sometimes when you when you tell the people the truth of situation it's good they should know so that they can make hay while the sun shine they can take decision because now we fit just dey block dey block Queen Naomi way all the name of because of say people a lot of see as you see me so I love Queen Naomi to Iya and Ooni of together and when these two people parted na the thing pay me reach bone e pay me well well but now a situation wey be say bloggers dey don hijack the situation somebody go come dey tell you say Queen Naomi is in the palace and Queen Naomi is not in the palace and some of you now, as my head don't, as my head whether i no and make i don't be like say i they rude or come they insult una whether my head don't correct una talk una go say the time be say i dey follow the the the dey do all those ones una come dey talk say i bori the leave o oh, make forget that thing some people even say the oloris they don't just be. <laughs> <laughs> since wey be say i dey do predomi gist predomi no jazz me now na <laughs> oh my god the oloris dey come jazz me abeg see eh make una make una just dey cool down for jesus make una dey cool down because we the bloggers eh we go must gist and a lot of people and we know so we dey find we dey money we dey fine view we want people to watch our video like the also wey say i post website i just tabarab as e be a lot of people just feel bad you go feel bad because the truth is bitter make i tell una say queen me dey palace and e no dey palace When they go watch the one that they tell una say queen naomi dey palace won't pursue all the oloris And eh, that's eh, so we we talk talk talk talk give una high hope give una high hope una dey put high hope give una high hope say tey we tell una say december na be the deadline shey na january don end now queen naomi no still come back to palace abeg make una no come push this narrative to di extent of una come go block queen naomi way block am better man go wan come marry am una dem come say ah dey say oni of ife still dey marry am o oh. oni of all those kind of stuff abeg make una dey cool down for jesus o oh, abeg